ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye bucya ikaze kuri radiyo yanyu mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe leta y'u burundi iremera ko hakiri intambwe nini yo gutera mu nzego z'ikiremwamuntu na demokarasi twavuze yuko uburundi burimwo demokarasi mugabo ari demokarasi nshyashya ikiri ntonya hama nawe akaba ari amademokarasi yagiye kuva kera yuko tutokwibaza ko twakora icyo gikorwa cyo kimwe mugabo ko tugifise ibyo tubwiza gukosora buke buke minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Albert Shingiro yabivuze nyuma y'inama yahurije i Bujumbura intumwa za leta y'u Burundi n'iz'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi mu Burundi kandi inoti nshya z'ibihumbi bitanu n'iz'ibihumbi icumi ziracyari ikibazo naho ibihugu bikomeye n'amabanki mpuzamahanga bateraniye i Paris mu Bufaransa biga uburyo bwo kurwanya ubukene n'ihindagurika ry'ibihe ku isi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na Thomas Kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamahanga cy'imari fmi aratangaza ko umugambi wo gukusanya amadolari miliyari ijana yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe n'ubukene ku isi wagezweho fideli niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru Kristalina Georgieva yavuze ko bageze ku mugambi bari bihaye kandi ko ayo mafaranga hari muri iki gihe yabitangarije mu biganiro byari ko biba mu ikoraniro mpuzamakungu rigenewe gutora inyishu z'amafaranga agenewe kugwanya inkurikizi z'ihindagurika ry'ibihe n'ubukene ku isi ririko ribera ku mugwa mukuru w'Ubufaransa Paris imbere y'iryo koraniro Georgieva yari yatangaje ko ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI cari kigikeneye iyindi miliyaridi mirongo ine y'amadora kugira gishike kuyakenewe uwo mugambi watangajwe ubwa mbere mu mwaka wa 2019 wari uko ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi bitegekanye miliyaridi ijana y'amadolari agenewe ibihugu bifise ubutunzi bucumbagira ico ciyumviro ibihugu bimwe bimwe ku mugabane w'uburaya vyari vyadadaje ko wari werekeye ivy'uko ibihugu bitunze kurusha ibindi bigurana ayo mafaranga ikigega fmi ico kigega mu nyuma yaho kikagurana ayo mafaranga ibihugu biri mu nzira y'amajambere imbere y'ikoraniro ry'i Paris ubufaransa n'ubuyapani vyatangaje ko bizotanga ibice mirongo itatu kw'ijana vy'amafaranga vyatereye mu kigega fmi ku vyerekeye uwo mugambi perezida w'ubufaransa emmanuel macron yari yatangaje mu kugurura ikoraniro rigenewe gutora inyishu z'amafaranga agenewe guhangana n'inkurikizi z'ihindagurika ry'ibihe n'ubukene ku isi ririko ribera i paris ko ikigega fmi ni banki y'isi yose bititeguriye neza guhangana n'ibibazo bihanze amakungu muri iki gihe abahagarariye ibihugu bikomeye n'amabanki mpuzamahanga akora mu iterambere bari mu nama ipari mu bufaransa bariga ku migambi yo kurwanya ubukene n'ihindagurika ry'ibihe ku isi fideli niyongabo arakomeza kuri iyi nkuru abakuru b'ibihugu bagera kuri mirongo itanu n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu bari muri iyo nama y'iminsi ibiri mu kugurura iyo nama perezida w'ubufaransa emmanuel macron yabwiye abo bategetsi ko ata gihugu na kimwe cotegerezwa guhitamwo hagati yo guhangana n'ubukene ku isi no kugabanya imyuka mibi igeramira ibidukikije hamwe no gukingira isi perezida macron yasiguye ko amakungu akeneye gutunganya gushasha ukugena inzego zijejwe amafaranga zokora mu rugamba rwo guhangana n'ivyo bibazo yavuze ko ukugena izo nzego zitunganijwe muri iki gihe bitajanye n'ivyerekeye gutorera inyinshi ibibazo bihanze amakungu muri iki gihe perezida macron yavuze ko abajejwe gutegekanya imigambi n'abayoboye ibihugu botegerezwa guhitamwo hagati yo kugabanya ubukene no gukingira isi tubako mu bategetsi baserukira amareta bari muri iryo koraniro ry'i paris harimo umushikiranganji wa mbere w'amazinga ya barbados mia motley yavugiye cyane ivyerekeye kwiyumvira gushasha ivyerekeye uruhara rw'ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga fmi mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu bandi bategetsi bitavye iryo koraniro barimwo umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres umushikiranganji ajejwe ikigega muri amerika janet yellen umuyobozi w'ikigega mpuzamakungu kijejwe amafaranga kristalina georgieva n'umukuru w'ibanki y'isi yose ajay banga hano muri leta zunze ubumwe za amerika minisiteri y'ubutabera yatangiye gushyikiriza abavoka ba donald trump ibimenyetso abashinjacyaha bo ku rwego rw'igihugu bakusanyije muri anketi ku mabanga ya leta barega Trump gutunga atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko ibi bimenyetso birimo inyandiko z'ibiganiro abatangabuhamya bagiranye n'inkiko ngenzacyaha za rubanda z'i washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika n'i miami muri florida aho urubanza ruzabera harimo kandi amashusho abashinjacyaha begeranyije ibiganiro bitandukanye trump yagiye agirana n'abantu banyuranye babifata amajwi babyemeranijweho nawe n'ibyo yagiye atangaza ku mugaragaro bifitanye isano n'amabanga ashinjwa guhanahana ibimenyetso n'itegeko kugira ngo abamuburanira bashobore kwitegura urubanza neza gusa rero umucamanza yategetse trump kwirinda gushyira ku karubanda ibimenyetso ashyikirijwe n'amazina y'abatangabuhamya yamubujije kandi kuvugana nabo umucamanza yatangaje ko urubanza ruzatangira kuburanishwa mu mizi yarwo ku itariki ya cumi na kane y'ukwezi kwa munani gutaha komeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube instagram na facebook kuri voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari leta y'u rwanda yavuze kuri raporo y'umuryango w'abibumbye kuri repubulika ya demokarasi ya kongo mu itangazo yashyize ahagaragara iravuga iti iyi raporo irashimangira neza ukuntu guverinoma ya kongo ifatanya na fdrr eric bagira ubusa yadusomeye iri tangazo itangazo ryatangajwe n'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma leta y'u rwanda iravuga ko iyi raporo ishimangira intambamyi ikomeye umutwe wa fdrr ushyigikiwe na leta ya Kinshasa uteje cyo kimwe no gukomeza kwiyubaka kwawo ugamije guhungabana umutekano wa Kigali ubutegetsi bw'u Rwanda bukavuga ko iyi raporo igaragaza mu buryo burambuye inkunga y'amafaranga y'intwaro ndetse n'iyo mu buryo bwa politiki FDLR ihabwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikanemeza ko ifatanije n'indi mitwe y'inyeshyamba nka FDLR irwana ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo cyakomeje inshuro nyinshi mu bihe byahise kuvogera ubutaka bw'u Rwanda icyakora ku bijyanye n'ibyo u Rwanda ruvugwaho muri iyi raporo byo gufasha inyeshyamba za mama makumyabiri na gatatu byo rurabihakana ruvuga ko iyi raporo yashingiye ibyo ruvugaho ahanini ku bihamya bikemangwa ndetse n'isoko zitizewe zigamije gukwirakwiza ibinyoma ko ubutegetsi bw'u Rwanda ari bwo bukwiriye kuryozwa umutekano muke n'ibindi bibazo by'imbere mu gihugu biri muri Kongo u Rwanda kandi ruravuga ko igisubizo rwatanze ku birego bishinjwa igisirikare cyarwo cya RDF bitagaragara muri iyi raporo mu isoko u rwanda ruvuga ko zitari zo kwizerwa impuguke za loni zifashishije muri iyi raporo harimo iya leta ya kongo abahoze mu mitwe y'inyeshyamba abagize imiryango ya sosiyete sivile ya kongo barurwanya hamwe n'abo mu ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba rya wazarendo bafatanyije n'igisirikare cya kongo mu itangazo ryayo kandi leta y'u rwanda irashinja iyi raporo y'impuguke za loni kwirengagiza umuhate wo gushaka amahoro ku bihugu byo mu karere bishyigikiwemo na loni ruvuga ko yirengagije ibikorwa byinshi bya leta ya kongo byo kuvogera ubusugire bw'u rwanda u rwanda kandi ruvuga ko iyi raporo idaha agaciro gakwiriye akaga k'itsembwa kugarije abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi ahubwo igahindukira ibashinja ko ari bo ubwabo bitera iyo mibabaro rukavuga ko iyi raporo yirinze ku bwende kugira ikivuga ku mpuruza yatanzwe n'umuryango wihariye wa loni ku gukumira jenoside mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize no mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ku icwa ry'abatutsi muri repubulika ya demokarasi ya kongo iyi raporo ya nyuma y'impuguke za loni yasohotse ku wa kabiri w'iki cyumweru ivuga ko ibikorwa by'igisirikare cy'u rwanda muri kongo byateguwe kandi bihuzwa na general james kabarebe umusirikare mukuru mu ngabo z'u rwanda icyarimwe n'umujyanama mu by'umutekano wa perezida w'u rwanda paul kagame ikavuga ko intego y'ibyo bikorwa ari ukongerera ingufu inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu binyuze mu kuwuha ingabo n'ibikoresho byo kwifashisha mu mirwano yo kwigarura uduce ducukurwamo amabuye y'agaciro mu mugambi wo kugira ijambo muri politiki ya kongo no kurimbura umutwe wa FDLR uretse General Kabarebe ugarukwaho kandi iyi raporo inatunga agatoki abandi bajenerali n'abofisiye bakuru mu ngabo z'u Rwanda ku kuba ari bo bayoboye ibikorwa bya gisirikare by'ingabo z'u Rwanda ivuga ko zirwanira muri Kongo ku ruhande rw'ama makumyabiri na gatatu nyuma y'aho iyi raporo isohokeye ibihugu bikomeye ku isi birimo leta zunze ubumwe za amerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi byasabye u rwanda gukura ingabo zarwo muri kongo itangazo rya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika ryasohotse nyuma y'iyi raporo ryanasabaga u rwanda guhagarika gushyigikira umutwe wa mama makumyabiri na gatatu wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye na leta zunze ubumwe za amerika leta zunze ubumwe za amerika kandi yamaganye ubufatanye hagati y'ingabo za leta ya kongo frdc n'imitwe inyuranye yitwara gisirikare harimo fdrr wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye na leta zunze ubumwe za amerika muri iri tangazo amerika ivuga ko isaba ishimitse ko leta ya kongo yahagarika imikoranire n'iyi mitwe vuba na bwangu mu burundi inteko ishinga amategeko yarayitoye itegeko ryemeza uko leta yakoresheje ingengo y'imari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri inkuru irambuye na tiyarive ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda mu mvune imvano umushikiranganji ajejwe ubutunzi yasiguye kuri iyo nteguro y'ibwirizwa ifise akarusho kuko hazihwezwa amafaranga yakoze co kimwe n'ibikorwa byaranguwe odese niyo nzima ntasiga inyuma ibikorwa bizorangurwa mu gihe kiza twizere yuko muri iyi biye porogaramu y'igisubizo hazoba harimo akarusho ugereranije n'uwo mwanya abantu bafashe bamaze hafi kwezi kose bamwe bose bariko baragerageza gushira mu ngiro rubije mbere yuko itangura nuko bamaze kuyishyira mu ngiro barabona ibintu batoyikoresha ibyo ari byo turizera yuko hazoba harimo akarusho imaze kuja mu ngiro tuyikurikirana rero turashiramo ingufu nyinshi mu kuyikurikirana kugira ngo ibi bikorwa byateguwe bizoje abindi bizoja mu ngiro hari rero bamwe mu bashingamateka berekana amakenga afatiye ku ngurane zirenze urugero zishobora kugira ingaruka ku mafaranga leta izokoresha ku mwaka uza bafatiye ku kugene ayategekanijwe agenda yongerekana avuga ko bishobora kugira ingaruka ku mafaranga leta igiye gukoresha hisunzwe ibikorwa n'umwimbu bizotanga
zigenda ziduga dane anane mugani magari kuri yandituma interieur igenda iraduga dane anane bice muri ibi byo kuyandita travers les bons d'autres trésors les obligations murashaka kwibaza ati muri budget programme situation risque kuyoproduisa uyu mushingamateka nawe abaza ko mu gihe amafaranga yakoreshejwe mu yindi myaka atigeze aje ahabona ko byoba bigira inkurikizi ku butunzi bw'igihugu nyakubahwa mushikiranganji nk'umuhinga yogera icyo atubariye hari amabije twagiye turatura canke abari ngaha tugiye batuye kuva madini biseti kuduga ariko amaruwadoregwima n'amakonti handi y'ayo mabije atigeze aje ahabona kugira ngo haboneke tutisi nyakubahwa mushikiranganji manzonda ze kw'ivyo atangone bishobora gutera mu butunzi bw'igihugu kuri iyo myitwarariko yose y'abashingamateka umushikiranganji odase niyonzima yishura ati kuri angetema ziguma ziduga hari uko tutagira ndetaye muri 2021 harabaye amadeni menshi cyane cyane ideni ryagiye kuduza cyane n'amadeni yafashe muri porogaramu ya subvention des angles kubera ko leta yafashe ideni ya subvention des angles y'imyaka itanu irifatira rimwe rero byaciye bituma rero mu 2021 angetema interieur kiduga rwose gusumba gusumba iyindi myaka turizeye yuko ubu naho hazoba angetema interieur
inama nshingamateka y'u burundi yahavuye yakira iranemeza iyo nteguro y'ibwirizwa rigenga amafaranga yakoreshejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushiriho ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri jeresi daniyeli ndabirabe niwe ayirongoye reka noneho tudode kuko birakwiye kandi biratunganye
imiliyaridi zirenga igihumbi n'amajana atanu nizo zari zitegekanijwe gukoreshwa muri uyo mwaka ariko iyo nteguro yerekana ko hakoreshejwe ayagera kuri miliyaridi igihumbi n'amajana icenda umushikiranganji w'ubutunzi yasiguye ko ayarenga ko yavuye ahanini ku makori yiyongereye mu kigega ca leta mu vyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta naho yigeze yereka inama nshingamateka igisata cakoresheje amafaranga menshi Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali tugume mu burundi leta iremera ko hakiri intambwe nini yo gutera mu nzego z'ikiremwamuntu na demokarasi ibi byumvikanye nyuma y'inama yahuje intumwa za leta y'u Burundi n'iz'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi ni inkuru ya eloge werika neza ukorera i nairobi muri kenya ibiganiro byahuje leta y'u Burundi n'abaserukira ibihugu bya buraya mu Burundi barabira hamwe uko uwo muryango wakongera guha imfashanyo leta y'ico gihugu byabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yibukije amenyesha amakuru ko ibiganiro vyo ku zindi ncuro vyatumye ubumwe bwa buraya buhanagura ivyo bihano bwari bwafatiye Burundi n'ibihano vyari bivuye ku njyane za politike zadutse bitewe n'ikindi kiringo ca nyakwigendera Pierre Nkurunziza cateye impari mu 2010 gatanu yaciye atangaza ko kuri iyi nshuro harimo akarusho twaganiriye ibijyanye n'imigenderanire hagati yacu n'ibyo bihugu turaraba aho tuvuye aho duteye n'utwo turaja kugira ngo turabe ko biriko bigenda neza hari ikitagenze neza dushobora kugikosora kugira ngo imigenderanire igende imera neza gusumba twavuganye na cyane cyane ibijyanye n'ubutunzi ibijyanye na bimwe twita kuzana abagwizatunga bakava amahanga mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira tuze turaborohereza kugira ngo baze bakingiwe imitahe yabo ikingiwe mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ibyo byose twabivuganye twavuze ibigenda neza ibigenda nabi ibigenda nabi nabyo katwumvikanye yuko buke buke tuzogenda turabikosora duhinyanyura gushasha kugira abagwizatunga bakava amahanga baza ari benshi hari ikintu umushikiranganji shingiro yagarutse ko kidasanzwe ni ikibazo c'agateka ka zina muntu catumye ibihugu mirongo ibiri n'indwi bigize ubumwe bwa buraya bifatira ibihano Burundi shingiro yemeje ko hakiri ipfundo rikomeye twavuganye kandi n'ibijanye no guteza imbere agateka ka zina muntu nababwiye yuko ivy'agateka ka zina muntu ari ibintu dukora ku neza y'abene gihugu bacu kubera bifasha bene gihugu kwiteza imbere bagakora batuje twavuze yuko uburundi burimwo demokarasi mugaba ari demokarasi nshasha ikiri ntonya hama nawe akaba ari amademokarasi yagiye kuva kera yuko tutokwibaza ko twokora icyo gikorwa cyo kimwe mugabo uko tugifise ibyo tubwiza gukosora buke buke mugabo ko ibyiza byinshi biriko birakorwa ibisigaye gukosorwa natwe uzobikora ku neza y'abarundi bacu kandi nabo nyene bafite icyo bafasha bagafasha kugira ngo ico gikorwa kigende neza ubumwe bwa buraya bwo bwibutsa ko butigeze butererana abarundi n'aho bwahagaritse gucisha amahera mu minwe ya leta martina bohovake pekayovic cegera c'ubuserukira ubumwe bwa buraya mu burundi niwe yavuze ku izina ry'uwo muryango Nous devons préciser néanmoins que nous restons et nous avons resté tout ce temps tubwirizwa kwibutsa ko muri ico gihe cose tutatereranya abarundi kandi ko tutahagaritse imigenderanire turafasha mu vyerekeye imibano amagara y'abantu amasoko ntanganguvu indero inyubako n'ibindi
mu nama yo kuri uyu wa kane kandi havuzwe ikibazo c'umutekano muke wo mu buseruko bwa kongo umushikiranganji shingiro yashimagije intererano no kwitanga kwa perezida evariste ndayishimiye mu kugerageza gutorera umuti ico kibazo umupfasoni martina borovike pekarovike nawe yahagarariye ubumwe bwa buraya yagarutse ku kintu kiraje ishinga uwo muryango intambara iri hagati y'uburusiya na ukraine uburundi bwanse bugira buhagaze muri izo njyane ariko bwakira umushikiranganji w'imigenderanire y'uburusiya n'ayandi makungu mu mpera z'ukwa gatanu uyu mwaka bushimangira ku bwigenge bw'ibihugu bubwirizwa kubahirizwa ubwo bwigenge albert shingiro yongeye kubugarukako abonana n'intumwa z'ubumwe bwa buraya ibindi twavuganye twavuganye n'ibindi tugiye gukorana mu minsi iza kugira ngo ibyo twavuganye bitagenda neza dushobore kubikora twuzuzanya twuzuzanya kandi twubahana si bimwe umwumva kera avuga ati aba baratanga itegeko ku bandi tuvuga tuzovugana twubahana ku neza yacu no ku neza yabo kuko murazi yuko ata gihugu c'icana kibaho igihugu cyose gifise ico gifasha ikindi n'ikindi gifise ico gifasha ikindi ubumwe bwa buraya bwafatiye ibihano leta ya burundi mu ntango z'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho uwo muryango wahagarika imfashanyo ucisha muri leta mu kwa kabiri umwaka uheze ibihugu bigize uwo muryango byarafutse ivyo bihano ariko kugera ubu ntibyaratangura gusubira gucisha amahera mu minwe ya leta eroje burikaneza ijwi rya amerika umubare w'abarundi bahungiye mu rwanda batahuka uragenda ugabanuka muri iyi minsi bavuga ko batarizera umutekano mu gihugu cyabo leta y'u rwanda yo ivuga ko yiteguye gufasha uwo ari we wese wifuza gutaha mu gihugu cye cy'amavuko desire hatungimana ukorera i kigali mu rwanda yaduteguriye inkuru irambuye mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi igenekezo rya mirongo ibiri za kuno kwezi leta y'uburundi yarongeye gushishikariza abarundi bahunze gutahuka mu gihugu cabibarutse leta imenyesha ko abarundi bahungutse bakiranwa ugweze kandi ko babayeho neza aho bashikiye mu mihana iwabo igatera akamo abakiri mu mahanga gutahuka kwifatanya n'abandi barundi kubaka igihugu cyabo baterere mu iterambere umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano general de brigade bonasinze celestin yamenyesheje ko amahoro yiraye mu burundi abarundi bahunguka bavuye mu bihugu bitandukanye bakiranwa ugwezi mu gihugu cy'abibarutse leta y'uburundi izobandanya yakira abenegihugu bayo mu ntumbero y'uko bose baterera mu iterambere kugira ngo uburundi bugere kuri rya hangiro ry'uko uburundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine kazoba n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu impunzi z'abarundi baba mu ikambi ya mahama bamenyesheje ko kuba mu gihugu cyawe ari vyiza ariko ko uwo mutekano abategetsi bavuga atawo babona bamenyesheje radiyo ijwi rya amerika ko umunsi bazoba bawizeye ijana ku ijana atawuzorinda kubararika igihugu c'amavukiro turagikunda kandi turacishimira cane kuba twosubirayo ariko gushika kuri iyi saha ntabwo novuga ngo nuno musi turagiye ko ntiturigera twumva yuko hari umutekano ku buryo umuntu yokwishimira ngo ndagiye gusubira mu gihugu ni uko amahoro ataraboneka wumva muri we amahoro yabonetse umutima baragenda ariko muri rusange ntabwo twese amahoro araboneka ku buryo twafuza gahunda yo gutaha iyo umuntu ariko arahunga ubonye abandi bagenda ugomba kugenda kuko ushobora kurangaraho gato ukabigenderamo ariko mu guhunguka nabwo iyo ubonye umutekano wawe ko wuzuye ugomba guhunguka ubonye umutekano wawe utaraboneka ugomba kuba utegereje ko ibishatse jean bosco arongoye impunzi zibaha imahama abibona cyo kimwe n'abarongoye asaba ariko abavyifuza kandi babona ko atantambamyi zihari kwitabira akamo ka leta n'abagiye bamwe n'abandi bataha ku bushake hari aho twagiye tubona bariko baragaruka nitworeka nitwohedera kutakivuga tugende bagaruka abari mu giturage twumva baragarutse kubera umutekano muke mu gihugu twaje tuvamo c'uburundi rero mu ncamake kumbure n'abari hano n'abandi barumva amakuru kuko isi urazi ko ari umudugudu barumva amakuru bakumva bimwe n'ibindi bigatuma kumbure nawe barafise ako gatima ko kugenda bihinduka igihugu cy'u rwanda cyahaye indaro impunzi z'abarundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kimenyesha ko gikorana neza na leta y'uburundi mu gutahukana uwo wese avyipfuje umushikiranganji kayisire marie solange mu vyo ajejwe harimo impunzi amenyesha ko n'uno munsi woshaka gutahuka biteguye kumufasha gushika mu gihugu camwibarutse ubundi gutaha ku bushake ni bimwe mu bisubizo birambye bigenerwa impunzi no mu mategeko ariko gutaha ku bushake biterwa ni igihugu wahunze umutekano uhari n'icyo wahahungaga iyo rero bibaye sitabirize ushobora gutahuka ku bushake twabonye guverinoma y'abarundi yifuje yuko abaturage bayo batahuka ndetse iranabifasha turabaherekeza n'ubundi hari abarundi bagihari bataha buke buke buri wese mu gihe yumva yuko umutekano awufite turamufasha agatahuka mu rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka hcr imenyesha ko impunzi z'abarundi ibihumbi mirongo itatu n'amajana arindwi na mirongo itanu na batatu zimaze gutahuka ku gushaka kwazo leta y'u burundi yamyerekana ko yifuza ko impunzi zotahuka bigaragarira mu ntumwa zagiye ziraja mu bihugu bitandukanye byahungiyemwo abarundi kumvisha impunzi uko mu gihugu vyifashe kugira zitahe mu kwezi kwa cumi na kabiri igenekezo rya cumi n'icenda umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kabiri intumwa za leta y'uburundi zirongowe na lieutenant general ndayambaje andre umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu zaragendeye impunzi ziba mu gisagara ca kigali no mu ikambi ya mahama izo ntumwa zamenyesha impunzi ko zotahuka kuko amahoro yagarutse mu gihugu muri leta y'u Burundi bamenyesha ko aho igikorwa cyo gucura abarundi bahunze kigeze bishimishije bamenyesha ko ku mpunzi z'abarundi barenga ibihumbi majana ane bari barahunze Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hadutse indiyane za politiki ibihumbi majana abiri na cumi n'ijana na mirongo irindwi na batatu gushika mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu bari bamaze gusubira mu ngo zabo basaba abandi bakiri mu buhungiro gutahuka kubaka igihugu cabibarutse ibiharuro bitangwa n'ishiramwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi hcr ku igenekezo rya mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri vyerekana ko tanzania yarimwe impunzi z'abarundi benshi bakaba bangana n'ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu n'amajana abiri na batanu yakurikirwa n'u rwanda ibihumbi mirongo ine n'umunani n'amajana atatu na mirongo itandatu n'icenda repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibihumbi mirongo ine na kimwe n'amajana umunani na mirongo itatu na batandatu be na uganda yari ifise impunzi ibihumbi mirongo ine n'amajana abiri na mirongo icenda desire atungimana kigali ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika turacyari mu burundi abaturage bashubije inoti za kera z'ibihumbi bitanu n'iz'ibihumbi icumi ariko kubona inshyashya biracyari ikibazo mugenzi wacu fidele niyongabo yabajije faustin ndikumana umuyobozi wa parisema ishyirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo akaba n'umuhanga mu by'ubukungu uko ikibazo giteye ikibazo twaronse mu mwanya wo kivuga ko ubwo bwa mbere twari tumenyereye ko inoti mu kuzihindura bazihindura kubera zishaje cyane zoroshye kwigana cyane bashaka gushyiraho icyibutso gikomeye cya politike ku noti mugabo urabona izi bavuga ngo bari abantu bafite amahera mu mazu hanyuma ngo kugira ngo bafatwe cyane bayagarukane bayanyegurure nicyo twagiye tuva ko ari cyo nyamukuru mugabo urumva ingene cyatunganijwe ibintu byaciye bigatahurika kuko ubwa mbere ho carihuse mu ndwi imwe mu minsi icumi kugira amafaranga bavuye mu gihugu ube wazana ayandi mashasha logisitike uburyo bwo kubikora byari bigoye ko bishobora ku buryo buhagije kuko ahandi ikindi gihugu akimara umwanya muremure kandi ikindi batatahura ni uko bavuga ati n'uyafise ntarenze miliyoni icumi kuzana cyangwa ari umuntu adandaza akomeye ntarenze mirongo itatu ukumva yuko n'ubundi hari bavuga bati n'ubundi n'ayanataza ntaco bizoba bitubwiye ugaca wumvira ati baba bayafise nabo nyene twashoboye kumenya abo bantu abari bo twarabuze tuti biheze turonke icegeranyo tumetane nabo ni bande barondegwa bafise amafaranga yaguye mu mazu hanyuma ikindi rero abagwa mu imporero baca baba benshi kuko twabivuze hari abana bashobora mu nkoro kubera kubika amahera mu nzu mu burundi ntibyari bibujijwe nta tegeko ribibuza kandi abantu bari barigishijwe no kutagira ikonte muri banki nta tegeko ribibuza ku bwanyu rero icyo gikorwa cyo gusubiriza izo noti cyarihutishijwe nk'uko mubibona cyarihutishijwe ariko ndabibona ko jewe numva naho bari kuba bashaka abazizana bazifise mu mazu naho mubabwira ati zana tubahindurire byatuma ahubwo abantu bamenya abo bantu abari bo ukabona ati naka bwa bundi wari wicaye gutyo kumba ubitse amahera menshi muntu mbere ukavuga ati uguruza n'amakone turabe muyazane ku makone abantu bakugura amakone bagashirako kumbure bakabaha umwanya bakabahindurira twaca tubona rero abariko barayanyegurira n'ingene bagenda barahindurirwa rero bukebu na raporo yacu ishobora kukoroha kuvuga ati aya mahera yarabanaka naho uvuga ati reka tubabaze bukebuke iyo bayakura cyangwa ibyo baba bariko barakora niko twavyumva mugabo byaciye biba byihuta cane bica bituma hari abantu rero bagwa mu mporero ku bwanyu ni izihe ngaruka mubona biriko biragira haba ku batanze amafaranga ku giti cyawe no ku butunzi muri rusange ubwa mbere ho twese byaradukora kuko icyo gihe no muri iyo ndwi amahera abagenda gutora si yo wipfuza hari abantu twari twafashe ko ibintu twamaze indwi tutariko turabariha twasanga nabo bahagaze hari abaciye baravuga ati kugira tureke no guta umwanya reka twugare tuzusubira gukora ibintu ari uko iyo furufumbi iheze rero kurutanza nyene rwacirwa peritibwe niyo shifre dafere kuri bamwe hariho rero n'abantu nk'imitahe cyangwa ibintu ariko barakora kaca kaba nk'agahombo abantu kwirandariza nk'utuntu nk'inka iyo ruguru canke bikorera utuntu cane cane abantu nyene ba ruguru basanga hari ababiguyemwo n'abandi rero umwanya wabaye muremure bagiye gutona umwanya munini bumva baratanga izo noti barindiriye izindi n'ubu bakaba batarazironka wumva ntibariko baragura ivyo bakeneye wumva muri rusange ayo mafaranga acaza ari makeyi ko amafaranga bariko aratona mu gihugu kugira amafera akomere caciye gihagarara kubera izo noti zagiye ziraboneka ku mwanya ukwiye rero n'uburyo rero bw'abantu bariko barashikira ivyo bifuza urumva rero abaguyemwo rero ntibabura hanyuma ikindi rero abantu bava mu mambara rusange no mu mazu urumva ntitwashoboye kubamenya turarindiriye raporo twumve ico umuntu yungutse kandi urabona izo noti nazo nshasha zikugwa ku mahera menshi n'inzu zizana ugaheba n'izindi zigikomeye kuko ziya zo mirongo cumi n'umunani zari zigikomeye urumva ni zimwe zizohira mu nzu izo nazo nshasha zibe zije kuri ku nini mu buryo bwo kuzikora urumva rero twaba tuti rero amahera y'amadovize yarasohotse kubera izo noti zimwe zigikomeye ba bantu ntawuzi abari bo sinzi yuko bafashwe ati banafashwe ngo tubabone urumva ngo ngo tubone ayo mahera basubije ku makonti ibyo rero byagumye mu gihugu nico gituma tuvuga tuti ico gikorwa carihutijwe kandi n'ingene cakozwe nibaza yuko ari ukuntu cari gutosorwa neza gusumba murakoze ndabashimiye radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu muduteze amatwi aha niho amakuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye cyane ko mwayateze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama